my people, na small small na everything wey e dey hide for under the cupboard na e go take expose according to the gist wey we dey hear we hear say dem say oni of ife don send for olori runke kingsmen say make dem come palace say because of say wetin olori runke don do e don pass im power say for this one he wan dissolve her marriage say make dem come palace liquidry and alaka tree you understand my people. so as i see dis gist i say okay o oh, i be don even tired i say okay make i come make we torchlight dis gist together, my people. na i take carry the gist come for una so make we listen togeda abeg subscribe share make una leave comment if una don watch am finish god go bless una my pipo olori elizabeth he read doctoring degree there is difference between medicine first when he get medicine medicine medicine that is medical degree for medicine medicine that is injection medicine people when they give injection people when they give treatment and again say person go go school e go go read book e go go get the degree of doctoring degree no be because of say e be none so and not because of say e be doctor na they say dey get am doctoring degree different from say somebody be not but we have for see dis content i dey try to correct the person olori elizabeth is not a doctor e just have doctorate degree for scotland olori elizabeth no practice any medical na the time when he wan marry caviarcy na im finish his school He took time when caviarcy don come tell us say he wan marry olori elizabeth He come take time because she dey go school for scotland immediately she finish her school then she come come nigeria He with oni of ife dem come do marriage no be say e dey no be say na medical that is medical medicine no be e read no my people my people, the time when dr elizi when he take in kabiyesi dey happy of course why e no go dey happy no be e wife so everybody was happy People when he hear am the family was very happy you understand say he don get belle making the third time since when she marry kabiyesi she don dey do ivf di thing no dey work e dey comot this IVF of thing you understand e dey very sometimes e go e go e go stay body go comot i even hear say olori ashley say the second time wen e dey do ivf na be this one say e first do na two girls the thing comot before e come do this one again e come be one pikin e come born am so my people, according to the gist alleged wen we hear for social media we hear say dem say olori elizabeth you know say social media dey lie well well we hear say olori elizabeth say offering sense say e get miscarriage you understand say the thing come pay caviezi well well why e get miscarriage you know say she comot as she comot she come tok say e no dey marry caviezi again caviezi come go carry am come back come beg am say e go dey stay with am you understand e come stay because na so so party go dey represent caviarcy na im caviarcy dey take and dey do so this time around dem come beg am she come stay so right now as me and her dey talk so she don she don take in again dem use through ivf and di tin comot again dem say the thing, pay caviarcy no be small so caviarcy come pet am tell am say make no worry say e go work my people, like say olori oh, elizabeth don bleed o you understand she just dey get stomach pain later on the thing they say the thing no come dey feel pregnancy again Now im make and they come carry and they go hospital go check They check everything They no even see blood e no bleed yes my people, i don't experience that kind of thing. That will not be ordinary you understand i have experienced it too so nobody i no fit talk say na life be dat one e do me i get belle five months e come out i not bleed though. They come begin i come dey hospital o the second day They go call gynecologist come if dem check am dem all dey see pikin o but na dem first dey check am dem dey see pikin o you understand pastor come pray pray pray pray i be no wan made dem uh, do Uh, what wetin they call Uh, wash my belly for me but what can i do Now na abroad we dey those one come shake head They say, where are you from? I say, I'm in eh, Nigeria. I say, Nigeria is, is why are they wicked? Now, what they tell me oh, for abroad again, my people? So, my people, they say they get qualified doctors. So, Olori Elizabeth, say, you can't say they sick. So, now they go, go, go, invite, carry and go hospital, go check am. Very, very qualified doctor. They check am, can't say yes, so, oh. say she get better. They say she not even fit um, um, this herself dizzy dr elizzy is not a doctor medic medicine is education doctor not medicine please make i no dey ragadose una sef for there my correct people. so they say that he come enter olori elizabeth the thing shocktalize am Person when we bidon they say, ah, and she got a now. Towards uh, uh, maybe next next year by March, say she go bomb pikin. Say her, the thing gone now her memory ceremony now they go do next. So this one going gonna shock her when she comes say she dey bleed. So my people, they say they call um, what did they call her? They call Ifa. so di northern doctor wey dem call babalawo say na olorironke na im dey eat dia babies for palace alejo oh, my pipo mm-hmm. don come for me say olorironke na im dey eat dia baby for palace so oh. say na so na so dem tok o oh. not be me tok am o na social media na im tok am my pipo dem say di ozuzuwa eh, ifa native daughter. They say e come summon olori elizabeth and olori runke for go palace They say e come come They come uh, they come come come make they come swear juju who be the person when they shop? chop dia pikin you understand They say olori runke come run out say because I say e no believe Uh, you no believe say they go call am before for those kind tin my people. Now, where they are here for social media i no con know weda na true you understand Because becos loirunke know say that place say no matter what wetin happen for caviarcy palace say they must to call her ifa so there is no point wen dem tell they do bad Now, what did they do eh, tadenika o that one is small dem come put something for hand come go dey carry the pikin The pikin not come dey grow na wetin only of Ife and Queen Naomi plan wen dem take carry come comot for palace Queen Naomi we not come know what wetin happen to am according to Kabiyesi e come begin go write that post my pipo.